ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kuri fm mirongo icyenda na kane n'ibice icyenda na fm mirongo icyenda na gatanu n'ibice bibiri aho ni mu burundi naho mu rwanda turavugira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu uyu munsi ni kuwa gatandatu ku itariki ya cumi n'imwe y'ukwezi kwa kabiri turabashuhuje cyane mwiriwe ni thomas kamirindi kuri mikoro radiyo yacu voa akadomo komu facebook ni voa radiyo yacu naho watsapu ni rimwe magana abiri na kabiri magana ane mirongo ine na rimwe mirongo icyenda n'icyenda mirongo itatu na rimwe murisanga
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi ry'amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi ry'amerika ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
Eh, mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi ry'amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
umwanya ni uwanyu rero simbatindiye duhere kuri andreya andreya we wiriwe
Ah, wiriwe wiriwe kamirindi uratangaza iki
Eh, ndashaka kuvuga ku byerekeye eh, iki cyemezo cy'i- cya- cy'amashyirahamwe mpuzamahanga ku- ku iri shyirahamwe ry'uburundi ri- bita senidehashi Ah,
senidehashi amashyirahamwe mpuzamahanga ah, yarayayiku- ayakuye kuri a arayakorora ngira yashyira kuri b nta gitangaza na kimwe kirimo kuko nta kintu na kimwe bashoboye gukora kugira ngo bashobore gufasha abantu bari ko barafatwa bunyamaswa bicwa muribuka uriya mumenyeshamakuru eh, w'ikinyamakuru iwacu ukuntu yahohotewe n'ubu kugeza ubu isaha atanu umwe arashobora kumenya irengero ryiwe ariko nta kintu na kimwe iryo shyirahamwe ryigeze rikora ritohoza ibyo byavuga byavuga ngo nta- ngo arazoboneka azoboneka kugeza n'aya mango nta ntaho bashobora kuboneka ngiye ku bwanjye ku by'ukuri ahubwo bari gupfuma barihanagura bakarifuta mu yandi mashyirahamwe mpuzamahanga kuko ni ishyirahamwe ga we- ryegamiye ga ubutegetsi bifasha ntushobora kwiyumvira ko basho- ku bintu byabaye mu gihugu cy'u Burundi bakavuga ko baba bamaze gukora ku ba- ku bantu barenga mirongo ibiri n'indwi ku majana n'amajana y'abantu baburiwe irengero y'abantu bapfuye n'ubu bakibandanya benshi bariko barafatwa nta na kimwe ntacyo rimaze rivugira umunyagihugu u- a- niba ibyara bibaye mu ntara za muyinga nibaza ko atari n'ibyo bashobora kuba barabivuze ko Niko se, Andre? wavuze ngo barifute ngo iri- uriya mugwi senidehashi bawufute mu ma- mu migwi mpuzamakungu uwo ni uwo mu burundi gusa ntabwo ari ntabwo ari mpuzamakungu n'uwo mu burundi mugabo urumva wari ufite ijambo mu mashyirahamwe mpuzamakungu no by'agateka ka zina muntu ariko Ah.
mu gihe borikumira borikumira kuko ndumva ko mega bahora bagenda bagira ijambo za- no- zo muri afurika ariko bakarikumira kuko ntacyo ryakoze na kimwe na kimwe hanyuma ibyo wari uvuze byabaye mu kirundo ni ibiki mu ki- muyinga muyinga bariya eh, bariya- biriya biheruka kuba mu minsi yeze mu gisirikare nta ntacyo bigeze bavugaho bavu- hari abantu baborewe bisobanure bisobanurira abantu batabizi
kiriya gitero cyabaye muri ya makambi ya gisirikare muri ka Eh.
muyinga Ah, urabona hariho abasirikare benshi baborerwa amagufa barakutwamirwa nabi he- benshi ba- bari bimuga benshi barabibonye ku ma- ku ngurukanabumenyi ntacyo nta jambo na rimwe iryo shyirahamwe ryigeze risohora kugira ngo ryamagane ibyo bintu byabaye muri iyo kambi ya- ya muyinga ye andre ndagushimiye reka duhe n'ijambo na frederico Eh, murakoze murakoze ye frederic babwiye tomasi kamirindi urakomeye yego ndakomeye wowe urashaka gutangaza iki yego jye ndatangaza ibinyuranye n'ibyo wagiye kuvuga yagiye kuvuga eh umugwi senidehashi ni uko urukora neza twe waradufashije mu bintu by'abakozi bo mu mazu bari barugaruka ariko bashaka gukoresha ingufu kubera bari begamiye umugambi ariko urafata abakozi bo mu mazu bo batangisha amafaranga ku ngufu umugwi senidehashi ukora neza bazaze baratwegera tubaha amakuru twebwe amashyirahamwe y'abakozi bo mu mazu eka n'amashyirahamwe atandukanye akorera ngaha mu burundi umugwi senidehashi ni uko urukora neza urigenga uwo muntu ajya avuze byose n'ibinyamakuru arabeshe Ariko- Tukabwira abarundi kuza turavuga ukuri ariko se Hanyuma ibindi frederic navyo- frederic ku- Frederic.
kuvuze ngo uriya arabeshya koko cndh hari ibyo yigeze ivuga kuri kuri ayo makuru yabereye muyinga
senidehashi ni uko urikora neza Ego, ayo makuru yari avuze gusa ni uko amenyesha amakuru banyu badakunda kubaha ayo makuru yose atangazwa na senidehashi eee genda umuntu wa mbere na mbere nzi ko senidehashi dukorana neza neza kandi no mu iyi minsi maze iminsi igerageza guhanura leta senidehashi ni ukuri ikora atayihengamiye uwo muntu arabeshye cyane natwe naduhaye iki kibazo cy'abakozi bo mu mazu niyo- niyo yagikemuye Baru-
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda telefone ya iragerageza kubahanura eee urakoze frederic telefone yawe yari icitse uratubabarira ijwi ry'amerika duhamagare noneho gerard gerard
yego ndabumva nakomeye muri rya amerika yego yego wowe uratangaza iki yego mengo ntangure kuramutsa abarundi bose cyane cyane abarundi b'incabwenge bazi ikintu n'ikindi nkaba ntanguye nari kuvuga ko ivuzeye ibintu by'inzara mu burundi Yego.
baraba inzara mu zaci yego komeza Ndakicoki, inzara yabaye ndanse aho abantu basigaye bagwa mu mirima bafashe bakaca babica wampamagariye vrema abanyagihugu ko batotse barayihanira ko bafashe umuntu ngo baca bamwica kuko inzara n'indi nk'ubwo munama barebe bafashe mu bigori bakaca bamwica wumva we yasigwe yuko yarafashe kandi birumvikana na buri muntu gerard we ibyo ngibyo uri Ya.
kuvuga hari aho uzi ibyabaye
Igome n'umukama wari wafatiriye kare bishe ngo wamuhoye ngo bigura yo kwiba mu murima w'abantu egome nkaba ntari nkata ntadukira ikibazo cy'intu zege shindero uriko araba ibintu bya pose fondamentale n'ukuri we n'abantu babishinzwe n'ukuri nta ntuze bari bafite uriko araba n'ibitabo n'ukuri bitarasohoka
radiyo ijwi ry'amerika telefone ya gerard ntabwo ivuga neza muratubabarira inshuti zacu ubwo ariko turongera tumushake noneho duhamagare emmanuel emmanuel uratangaza iki
ibyo ngomba gutangaza aho fete ndi mu ntara ya bururi ahantu mu majyepfo y'u Burundi yeee
hanyuma rero iradiyo ijwi rya amerika vurema tureba kuryumviriza kera iza riracana mwari ukuntu tutayumva neza eee nda Amakuru ya- amakuru yacu rero duheruka kuyumviriza kera twakumbuye muraraba mudutunganiriza ye ndagutumikira ndabibwira abankuriye rwose ko icyo kibazo gihari Ndavu- ndabivugaho humura ndabikwemereye Eh, ibisigaye nabyo nashaka gu- gusa n'uhanura abazungu mugabo ngira ko mvuga ngira ntabwo banyumva barakumva ariko eh, ba- sinzi ko bari ba- kuko bavuga icyongereza mugabo icyo twagomba nagomba kuvuga urabona baradufatiye ibihano cyane mu burundi yego bivuye bivuye ku kuntu ibintu bya politiki bitagenda neza mu gihugu ariko uri kuraraba bo bo sinzi ko biyumvira ko bafatiye igihano abanyepolitike ariko biriko bigira ingaruka mbi ku barundi bose inzara iri kwica abantu mu gihugu Mhm.
none rero barakwiye kuyikebuka bakabona yuko nimba bariko biyumvira ko bahanye abanyepolitike babone ko bahanye abarundi basubire bikebuke bari kuri imfashanyo zize mu gihugu neza hanyuma ndahanuye n'abanyepolitike buke baza kuganira iyo arusha Mhm.
bagende batwaye bashize imbere inyungu z'igihugu barabe ukuntu igihugu kimeze hanyuma baze baganire apana umwe wese arondera inyungu kwiwe ariko ahubwo barondera inyungu y'igihugu kugira ngo turabe yuko abanyagihugu batowe ye emmanuel urakoze Eh, sawa sawa sawa muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda kandi inshuti zacu tubibutse yuko radiyo ijwi ry'amerika iri mu isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu imaze ishinzwe iyo ni radiyo ijwi ry'amerika yose yose uko yakabaye nayo iki gisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda cyo kimaze imyaka makumyabiri kuri telefone dufite prime prime we
ego uratangaza iki
eh mbanje kubaramuka komera komera
nti mwa- mwaramutse yego yego
eh jewe ndavuga Mm,
ku bintu byerekeye inama y'igihugu zije guharanira demokarasi senarede
yego
senarede baherutse gufata icyemezo cyo kuba barahagaritse mu nyuma bongeza ko n'ikintu gikaze cyo kwirukana burundu umukuru w'umugambwe sodebu frederic bamvuga inyumvira muri- muri muri urwo runani Mm,
kimwe mu bintu jewe numva ko bitari bikwiye mu gihe urwo runani rwashinzwe ruvuga ko ruharanira demokarasi mm,
bigenda bivuga mfatiye ku kirere ni ukuvuga ngo nimba barashinze urwo runani bakavuga ko baharanira demokarasi bakaba bashaka kwereka abarundi ko baharanira demokarasi mm.
kugira ibyiyumviro bitandukanye muri demokarasi nibaza ko babizi cyane ku nsumbya nicyo kintu cyerekana demokarasi Mm, nimba frederic ariko yerekana ko ibiringo by'abatwara senarede uyu munsi bi- byarangiye hakwiye gutorwa inzego nshyashya mhm, hama bagaca bafata ingingo yo kumwirukana ese abarundi tuzokwemera ko gute rwa runani n'abarugize mu by'ukuri baharanira demokarasi yego
hanyuma nka nkabandanya mvuga nti ahubwo nagira nshimire bimwe byimazeyo umugwi ugizwe n'umushingantahe leonard nyangoma Mm, n'aba- n'abo basanga ibyumviro bo bemeye kwitaba umuhuza kuko ibiganiro uko byogenda kose mhm, ba- byaba byiza ku ruhande rumwe cyangwa urundi mugabo iyo ugiye ugashyikiriza icyumviro cyawe barumva ati umuntu agoniri naho batogutunganiriza mugabo barumva icyo icyo uri kuragona icyo uri gusaba ye prime urakoze Eh, yego murakoze namwe ijwi ry'amerika duhamagare na albert albert
alo urakomeye
ni amahoro ni amahoro rwose uratangaza iki
Eh, mbanje gukeza mbanje kubakeza kuri iyo sabukuru yanyu muri ko mugira kuri radiyo ijwi rya amerika turagushimiye pe
ego aha nkaca mvuga rero ku bijanye na politike y'u Burundi Mm,
nkavuga mpereye ku banyepolitike bazoya kuja kuganira iyo arusha yego
bazoya kwitaba umuhuza ikintu no Mhm.
basaba ikintu no basaba impande zose abazoja kwitaba umuhuza
yego Alo?
ye ndagukurikira
haba ku ruhande rwa leta canke kuri mu batavuga rumwe na leta bo muri opposition Eh,
yuko bokubi bagenda bitwararitse ineza ya- y'igihugu n'abenegihugu mhm,
imbere yo kwitwararika inda zabo nk'uko tubimenyereye nk'abanyapolitike b'u Burundi turiko turaba umenga bitwararika inda zabo gusumba mhm, abanyagihugu bazotwara eh, yuko batogenda bashira imbere iby'ibiti mhm, ariko ariko boshira imbere kurondera amahoro akiza igihugu cacu akura mu njyane u Burundi buhitiyemwo mm, bivuye ku, ku ntwaro mbi ku gutwara nabi mhm,
n'ibindi n'ibindi kandi nkasaba n'abo muri Senared woza Senared ndumva ko ruriko ruracikamwo ibice mm,
yuko uko bimeze kose ibyo baba bumvikana ko canke batumvikana ku gikuru ari neza y'igihugu nk'uko bavuze ko bagomba guhabuza amasezerano yarusha eh, ntibaje kwitwara ntibaje kwitwararika inda zabo yuko ba- bazoronka ngo nje nzobiki canke nzobiki ni nabo bakaba biyumvira ngo ngo je hamwe ntwara senarede canke ngo noronka iki noronka ikibanza iki canke ari ubuminisitire canke iki mhm,
ivyo ntibavyitwararika ariko nkaca- nkaca mpanura bose uko bokwitaba umuhuza yego
kuko inta- i- inzira y'intambara ko idashoboka yuko boganira bose nkaca manura na leta y'u Burundi rongoye na nyiricubahiro Petero Nkurunziza mm,
yuko yoganira ntihagire ico yanka namba ari transition namba ari transition yozana amahoro mu Burundi mhm,
namba ari intwaro imeze gute namba ari intwaro hamwe naho bovuga bati umukuru w'igihugu akinjure turamusaba nka Sebarundi turamwubaha kandi yaratwaye igihugu neza mhm,
yuko hamwe arabye inyungu z'igihugu yuko hamwe bamusabye gukinjura akinjira amahoro akaboneka impunzi zahunze zikagaruka mm,
abantu bariko baricwa baka- bagasubira mu ngo zabo amaradiyo agasubira gukora sosiyete sivile igasubira kubandanya mhm, hamwe bigenze uko je nibaza ko yokinjura n'ukuri sinibaza yuko hari ikintu azokena mhm, nk'umukuru w'igihugu nk'umukuru w'igihugu ndibaza yuko iby'amahera canke iki canke icubahiro nyene yogumana ca kindi nk'umuntu yatwaye igihugu turabibona nk'uko bya- nk'uko byagenze muri amerika turabona ingene demokarasi imeze ariko no mu burundi hari abatwaye igihugu nabo bameze neza bahari
aha aha ico nyene nico nagomba rero nico tumwifuriza ntitwifuza yuko yomera nk'u- nk'uwo muri cote d'ivoire turabona bagbo ivyo ariko arabona Eh,
ukabona uwo muri gambi ingene yagangatije kuva ku butegetsi ubu akaba yahunze igihugu turamwifuriza yuko yo yosezera neza ah, nk'uwatwaye igihugu ah, nk'uwatwaye igihugu kandi yubahwa duhemera ko yahinduye ibintu vyinshi mm, mugabo nta ba- mu kirundi baraca umugani ngo impembo y'umwana ifahoma godoka ivyo Mm.
ntitubimwifuriza ye urakoze cyane albert
ego murakoze cyane mwo ku ijwi rya amerika mugire isabukuru ryiza ndabifurije umunsi mwiza kandi murakoze ukabona mwampamagaye murongere n'umunywanyi wanyu ku ijwi rya amerika ye turabikora rwose urakoze murakoze cyane ye ijwi rya amerika elize nawe arategereje kuri telefone elize
mwiriwe cyane thomas wiriwe urakomeye
yego ndakomeye isabukuru byiza urakoze cyane rwose wowe uratangaza iki
ye nagoma ntangaze Mm, urabona jewe ndi muri komine rugombo mhm,
twebwe turafise ikibazo gi- gihambaye cyane muri komine rugombo eh,
urabona umutekano twebwe urakwiye nta- ntago ari agasesesharumuri mm, ariko umutekano ugiye guhungabanywa n'ikintu citwa inzara mm,
kandi iyo nzara tukabona umenga n'ubutegetsi bwo ngaha muri komini wacu bubufisemwo uruhara mhm,
ati rero bubifisemwo uruhara gute yego
urabona komine rugombo ni komine i- isahiriza mu gihugu mu bijyanye n'umwimbu mm,
ariko kuri uno munsi komine rugombo irasho- iramaze amezi n'amezi n'imyaka mbere mu kigera ata muriro dufise mhm,
umuceri ubu muri komine rugombo wamaze kujya kuri bibiri n'amajana abiri kandi biterwa n'umuriro ariko ikidutangaza mm,
ni uko hagize igihe haboneka umutegetsi aza kutugendera mhm. Uh, umutegetsi ni Umuriro ukuvuga wirirwamwo.
umutegetsi ni ukuvuga se umutegetsi uri mu ruhe rwego
ubutegetsi nk'ubu nka- nk'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu canke u- umutegetsi uwo ari we wese wo ku rwego rwo hejuru Eh, ni ukuvuga urenze Ate- arenze buramatari
Eh, arenze buramatare Eh, bakaza kutugendera muri ino komine yacu canke akirirwa mu ntara ya cibitoki mhm,
umuriro wirirwamo ati rero jewe ikintu nagomba kuvuga nasaba leta nasaba umushikiranganja jejwe iby'amatara Mbe- mbere bibaye ngombwa n'umukuru w'igihugu abyumve i- aka kamo niko natera yuko komine ya rugombo bayihebye bayihebye kandi ubutegetsi dufise ngaha ntacyo buriko buratumarira cyane mhm.
hanyuma Niko se- rero niko se igituma Elize.
mvuga ati elize kuri guhinyura ubutegetsi ntabwo buri bukwirukeho ngo bukubera beze ko wabusuzuguye
oya si kubusuzugura kuko Eh.
igituma abantu baheze bahunga kubera ikibazo cy'umuriro kuko ibifungwa birahari ariko ikibazo cy'umuriro nicyo cyateye inzara mu rugombo abahunze bahungira hehe
bahungira muri kongo ariko ikitubabaza ni uko bageze muri kongo babesha ati imbonerakure ziriko ziraturukako cyane kandi umutekano mu rugombo tuwufise wuzuye cyane Mm,
ego nicyo gituma navu- natera ako kamo leta umushikiranganje ajejwe ivy'amatara mbere n'umukuru w'igihugu abyumve adu- atugarukire kuko icyo kibazo cyatunaniye cyane cyatunaniye gituma abantu bose tubona umenga bazohava bahera mu gihugu mu Mm.
gihugu kubera rugombo yafasha mu gihugu cyane mm,
ego hanyuma kandi ikibazo nari mfite yego
kari ku kiganiro cyaheruka kuba muri ino ndwi nyene mwa- ku- muri muri isanga mwari mwa- mwari kuri sije ivuga ati mbega ni gi- ni kubera iki imigambwe ikunda kwicamwo ibice Eh,
urabona thomas hari ingorane mu burundi cyane mhm,
urabona yuko umukuru w'igihugu igihugu cyose kigira umukuru w'igihugu umwe yego nta bakuru b'igihugu babiri babaho aha
ariko nk'aba bantu bavuga ati ngo ntibavuga rumwe na leta ah, In- ingorane bafise ni uko baza mu matora bazi yuko nabo bategereza kuba abakuru b'igihugu mhm,
nagomba kubaterera impanuro ati ugiye guha ugiye guhiganwa ati, bashire mu mutwe yuko ushobora gutsinda cyangwa ugatsindwa mhm, hanyuma ugutsinze ukamuyoboka Mm,
akandi kabazo ka nyuma yego
nagomba kuvuga kuri ibi bintu bya senarede urabona igihe umukuru w'igihugu cyacu nyine n'icyubahiro pierre inkuru nziza Mm, yarahira mm, hari uwundi muntu twumvise ati ngo yararahiye ngo ari- ngo arahirira muri eh, etiyopi eh, uwo bita nyangoma leonard mm,
ariko urumva ngo bashinze iyindi leta hanze kuri uno munsi nagomba ndababaze kuko bariko baranyumva bazonagire icyo banyishuye mm.
mbega n'igihe shure canke ibitaro canke ibarabara ryoba ryaru- boba barubatse kubona yuko basabiye i- i- i- ibihano uburundi kuri uno munsi abanyagihugu tukaba tubayeho nabi kubera ibihano basabye ni ayo mahera yaciye ajya muri iyo senarede kuri iyo leta yabo bita yuko bashinze hanze mbega bayubakishije ishure gihe bazoze baritwereke twebwe abanyagihugu kuko twamaze kubona twamaze guca ubwenge turamaze kubona iyo bitera bija ye elize reka ngushimire Yego.
hanyuma duhe n'umwanya na faustin nawe arategereje murakoze cyane ijwi ry'amerika faustin
eh muramuraho urakomeye
eh isabukuru nziza yi yego twese mm, nanjye ngo twese boshye ko nawe uri mu ijwi ry'amerika ye urakoze cyane uratangaza iki rero
eh natwe mu Rwanda turaho yego
eh ni munyaweri buyoga nyine mwampamagaye ariko ndabashima kuba mumpamagaye mm, Eh, ariko ndashaka ku- gusasa nanjye wenda nka- nkatandukiye gato nkajya kuri uwo murongo w'abarundi bavandimwe bacu abaturanyi eh, Ah, ni byiza ko ba- basenyera umugozi umwe aha kuko buriya abantu bashyize hamwe nta kibananira eh, Ah, wenda perezida uriho akagerageza kwegera impande zombi ari ziriya wenda zi- zashatse zitamu- zitamushyigikiye akareba uburyo yahuza abantu bakajya mu mishyikirano mm, Ah, kuko iyo urebye iyo abantu bishyize hamwe bagasenyera umugozi umwe mhm.
usanga hari icyo bitanga ariko faustin Ah, burya abantu Ndakubwira bashyira ko- hamwe abantu bashyira hamwe iyo bafite intumbero imwe Mm.
iyo bafite umugambi umwe iyo bafite inyungu zimwe none se iyo bitangiye Mm.
bamwe bakavuga ngo ah ngo inyungu zacu ziri hariya abandi ngo ah ngo ziri hariya bahurira he
ah, urabona eh uburu- iyo urebye abarundi ntabwo bapfa ikintu kinini cyane ntabwo Ba- bapfa ikintu kinini cyane eh ni akantu kasa nk'akatukuje kaba- katukuje umubano wabo gato cyane ariko bakagombye kwiga bagasuzuma bakareba kuko rega Niko se, buriya Faustin?
yo- faustin burya ubutegetsi se Ndaku- ni akantu ndaku- gatoya kandi gato- ubutegetsi butuma abantu bicana
eh, utuma bicana ariko eh iyo urebye aho byatangiye uko byaje byinjira bavuga bati kanaka weho manda yawe yari irangiye ah, wakagombye kureka sibyo mhm, Ah, ariko ukareba none habura harimo ibanga eh, kera inkuru nziza ya- yashishe nk'uwerekana urabona ko nyuma yaho ibintu uko abantu twabibaraga ko bigiye kugenda siko byagenze aha sibyo aha kuko hari abakubwira bati ubu tu- turatembera nta amahoro nta umutekano waragarutse sibyo wenda nubwo birenga abantu ukumva ngo bapfuye ariko iyo urebye uko twari twiteze bigiye kuba Mm.
siko byagenze ariko inzara bigaragara ko- inzara ariko nayo ngo iravuze Ni ubuhuha inzara. Eh, inzara yo kamembe birumvikana kubera cya gihugu nyine kidahuje Ah.
ibitekerezo bamwe bari bari muri ibi abandi bari muri ibi byo ni ngombwa ko inzara ihita igomba guhita ibatera Eh.
niyo mpamvu bagomba kwicara bagashyira hamwe Ah, kuko iyo urebye wenda nka amerika Mhm.
birakwereka hari- urabona hari hari igitego muri bo mugenda mudutsinda kuko birerekana ubutabera bwanyu niba tarapu nka perezida wa repubulika avuga ati yewe ntushyizeho itegeko rikumira abimukira bo Mhm.
muri ibi bihugu ibi n'ibi ariko urukiko rwekanda rwo muri iki gihugu rukavuga ruti oya twebwe Mm.
ntabwo tubyemeye reka abantu bayishyire bizane Mm.
ahubwo wenda we utwereke umushinga wawe neza nitubona ukuri nibwo tuzawemeza ubona ko nibura twakombye kuba hari icyo twigira kuri icyo gihugu cyanyu kuko Faustin.
cyerekana ko yego Yes, yego ibyo uvuze niko bimeze ariko nagira ngo nkongerereho indi nkuru kuko yego Hey.
kiriya cyemezo cy'abacamanza ubutegetsi bwose bugomba kucyubahiriza niko hano bigenda ariko kubera ko Hey.
hari abantu ku giti cyabo bashobora kubirakarira Hey.
bikabarakaza byatumye abacamanza bongera umutekano wabo kugira ngo hatagira ubasagarira abapolisi barabarinda cyane bikomeye kugira ngo hatagira ubasagarira Hey.
ariko ibyemezo bafashe Ah.
bikajya mu bikorwa
ah, bishyirwa mu bikorwa Eh, ni ukugira ngo Urumva gusa ko abantu ni ku giti byiza- cyabo batabyemera cyangwa se bashobora kuba ari n'abasazi ntawamenya batagira uwo basagarira eh, No. ariko inzego zo- z'ubutegetsi nibyo zigomba kubahiriza ibyemezo by'abacamanza niko birimo bigenda
yesi ariko nyine urumva ko iwa- iyo urebye wenda nko muri ibi bihugu byacu Mm.
twe biba bigoye kugira ngo uzane eh, wenda perezida aba yateguye umushinga Mhm.
ah, twebwe hagira uwuvuguruza kame ngo twebwe tujye tuvugisha ukuri n'iwacu wenda perezida avuze ati ndashaka iki yakivuze ntabwo byoroshye ko hari umucamanza wajya hariya w'ikirenga kandi uwo waramurahije avuge ngo ya ngo ngo ibi nitubyemeye ntibishoboka twebwe nyine erega burya kariya kantu ko- Foster hari Eh.
n'ibintu udashobora kugereranya kubera ko Amerika imaze imyaka magana abiri na mirongo ine ahari ifite demokarasi igendera ku mategeko niyo ntumbero yihaye naho burya ah, nk'iyo urebye amateka y'ibihugu byacu byagize gusa ubutegetsi bw'umwami noneho na perezida ugiyeho Eh.
akaza ari nk'umwami burya biragoye kugira ngo ugereranye ibintu bitagereranywa ni inzira ndende abanyarwanda cyangwa se abarundi nabo bazagenda buhoro buhoro byaratangiye bazagenda buhoro buhoro byaratangiye byo wenda iyo urebye ubona turimo tu- tugira ubona ko ntabwo wava ko tukiri inyuma cyane tugenda dunibura Eh.
dufata inzira nk'iyanyu Mhm.
ibyo uvuga nibyo ni urugendo rurerure ariko nyine urwo rugendo rurerure ni rwo ko turureberaho kuko rutabayeho ntitwarujyamo nyine ntitwagwerekezamo ndabyemeye rwose ndakwemeye ruratuhumura rukatwereka yewe faustin ndagushimiye taba turi kumwe turi kumwe Eh, urakoze cyane rwose radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda turi kumwe kandi na kazungu kazungu we
amahoro neza tomasi ni amahoro nawe se
yego me yego uratangaza iki rero
yego me nagira mbanze ndabifurize abanyamakuru bose b'iradiyo ijwi rya amerika ah, isabukuru nziza yewe urakoze pe
yego me nkashima n'ingene mugira ijambo kandi nkabasaba kubandanya mbere kurushaho
yego yego hanyuma ndafite ibibo- ibintu bishika bine ariko ndagerageza kunyarutsa unyarutse kubera ko hari abandi Yego.
bategereje kazungu we
yegome hanyuma icya mbere ndahera ku myiyerekano yatunganijwe na leta y'u Burundi uno munsi ngira ngo ni kubera mutaradushikiriza amakuru ngira abanyamakuru babikurikiranye baraza kugira icyo ba- ba- batu- ba- ba- babwiye abatabibonye yego cyane.
umunyamakuru wacu Amakuru.
yabikurikiranye mu makuru ya saa kumi n'ebyiri turaza kubigarukaho yego Eh.
eh, habaye igituma ndabivuga uko uruhagarara ruba iyo iyo myiyerekano yabaye rura- rurahungabanya ngira ngo ntuvuga nti sinzi sinzi ko ntuvuga ntuvuga nti umutekano cyangwa abanyagihugu niko ntubivuga Eh, mu kubahungabanya mu gitondo barazibira bakakura abanyagihugu mu mihana kugira baronke abaja mu myiyerekano bija abanyagihugu barashonje bamerewe nabi umunyagihugu ntashobora gufungura ataba- atirutse w'umurundi uwo ntashobora gufungura atirutse kugira ngo arabe ingene umwana aza gufungura canke n'uwo nyene yimenya arabe ingene aza kwirirwa aza kuronka ico afungura hama leta igaca ikoresha abapolisi mu kudukura mu mu mu- mu mpangu iyo turi abandi mu mazu iyo bari kugira ngo baronke abaja kwiba hama amajambo nayo bakoresha ni ukuri ntabereye abategetsi aha novuga gu- gusa biragoye kugira ngo ngire mugabo nk'ibyo eh, nk'iby'umu- umuhanuzi w'umushikiranganji w'intwaro yo hagati yavuze ubabye narangaje akoresha urabona yuko birema abategetsi b'abarundi birabagora rwose bafite agashavu kenshi karenze bigatuma batamenye- batagira limite ngo bamenye aho bageza mu kuvuga Yego.
nokivuga ko cyane kuko Kazungu we.
bakebura ntintu kuraba baka- bakagira yego kazungu we ako ngako wari wavuze ko uri buvuge utuntu twinshi none akantu kamwe gafashe igihe kirekire yongeye kukwambura ijambo
oya hinge gatoyi Eh, hanyuma icyo onye nye- no- ni- ni- ni- ndavuga nti ni- ntibarakwiye kwikebuka Eh.
Ok, ikigira kabiri aha ni eh, kuwa mbere uheze twarahimbaje u- umunsi mukuru a- aho twibuka eh, ishyirwaho ry'umunsi wo guhimbaza ubumwe bw'abarundi ndabye ibiba ubwicanyi buhari mu burundi n'abahunze na leta ita- ivuga ngo ngo bahunguke yatakiri kirakora bituma bahunguka ndabaza za nti none ubumwe bw'abarundi buriho ubwo koko buriho buraboneka bu- tubu- mbega ko bwari gushyigikira mu gukundana mu gufashanya none nkaba mbona ahubwo twicana none ubwo bumwe bw'abarundi buri hehe ahubwo abaru- abarundi bo nyine mpereye ku bategetsi badutorongoye no munsi baca bumva ikibanza ba- babuha yego hanyuma rero Hanyuma, i- ariko hanyuma noneho icya gatatu urahita wanzura ariko
yego ye
hanyuma icya gatatu navuga ni ibiganiro reka mvuge ku biganiro bi- byitezwe kuba eh, itariki ya cumi na zitandatu gushyika cumi n'umunani z'uku kwezi Ah.
ndasaba nshimitse ngasaba abagize abanyamigambwe bari mu burundi baba abavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa abatavuga rumwe nabwo na leta y'u Burundi naho numvise umuvugi umuhanuzi mukuru mu biro by'umukuru w'igihugu ajejwe kumenyesha amakuru ah, wirinyi nyamitwe aho yavuze ko leta i- bitari ngombwa ko igenda ko ahubwo hogenda abanyamigambwe akaba aribo ba- ba- bayaga bo bazi ibyo bayaga rero ariko ndabatumirira bose n'abari hanze kugenda bakayaga batagiye kurondera ndabisubiyemo batagiye kurondera u- ibibanza Eh.
dukeneye twebwe abarundi ko inzara iguma itwica tumerewe nabi amakunga akanka kudufasha ku nyungu z'abantu batarenga ijana Eh.
ndemeza ko ni inyungu z'abantu badashika ijana Yego.
mugabo zifatiye amabo- amabo- amaboko mu mu- mugongo hari aba- hari abari hanze hari abari mu burundi bari mu butegetsi bashaka kubuguma ko bonyene bakankira abandi ku- kuza ngo babusa- ba- babagire ahubwo jewe mbona ko bakwiriye no gutumira n'abajya bafashe ibigwanisho bose bakajayo kugira ngo babu- bumve ico icatumye babifata kuko ntibabifashe ku gufina ye kazungu we Rero muri ndagushimiye make- m- muri make ni ibyo ni ukuri Ndagushimiye pe.
Tomasi.
Yego.
M- murakoze namwe ye ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda pierre bizimungu yatwandikiye kuri facebook ko adushimira ibiganiro byacu pierre we natwe turagushimiye cyane kandi tugushimiye yuko uri umunywanyi mwiza kuri telefone dufite reverien reverien uratangaza iki
ngewe mm, mfite akababaro n'umu- n'agahinda Mm,
Eh, ndiko ndibaza mbega ubu burundi buva he bukajya hehe mhm,
rero mfite imyaka mirongo itatu mm.
kuva nitwa izina nduwimana reveriye sinari bwabone ikiro cy'ubufu ubufu bw'imyumbati sinzi uko mubwita mu nya- mu kinyarwanda bugurwa igihumbi n'amajana atanu cy'amarundi Mm. ariko se niko reverien iyo telefone yawe ko numva itavuga neza wagannye ku ruhande gatoya tukumva nimba hari igihinduka
Eh, ubu uranyumva harimo ibintu bijwigira cyane bika- bi- sinzi nimba bita- bitababaza amatwi y'abandi bandi
Oh, ariko genda kumva neza sindabyumva ibindi ikibazo ntabwo ari jyewe ikibazo ni wowe kubera ko ni wowe ba- ni wowe bakeneye kumva none reka tuze kongera kuguhamagara ahari turebe nimba bikunda ko bivuga neza noneho duhamagare cedric cedric cedric cedric nawe sinzi ibyo ahugiyemo noneho duhamagare pascal pascal
karame urakomeye ye ndakomeye hano i kigali yego uratangaza iki rero
Eh, ngewe ikintu wagira nsabe nasaba leta y'u Burundi yuko yakwicarana na leta y'u rwanda twa abaturage twahungiye mu rwanda tukabona ukuntu twataha Eh, uri umurundi wahungiye mu rwanda
ye aha
kuko twe mpaka hameze nabi uri umurundi ushaka kujabuka gutahe bakumerera nabi tu Mm.
none rero najyansaye leta y'u Burundi yegerane na leta y'u rwanda bicare hamwe baganire ibibazo byabayeho babyibagire Mm.
ariko ariko barengeye tw'abaturage twitahe yego
Eh, pascal ndagushimiye
eh, ariko wanyemera nk'akanya gato nkakwisabira ikintu kimwe ikinsabe nimba mbishoboye ndakiguha
Eh, uza- u- uza- uze wihangane udutumire umuntu uza ujanye
eh gutumira um- yego ngo tuzatumire nde uzadutumire um- umuru umu- uyu ujejwe ububanyi n'amahanga bw'u Burundi eh tumwibaze cyarimo kuduteganiriza twaba bahungiye mu gihugu cy'u rwanda twifuza gutaha tukabura aho twanyura ahubwo rero ubwo ngubwo arakumvise ikibazo cyawe ahise acyumva nimba ku giti cye nimba ushinzwe ujejwe ubu- ubu- ubu- imigenderanire y'amakungu ni ah, Aime Nyamitwe
Yee.
ndibwira nawe ko akumvise nimba atanakumvise ku giti cye ubutumwa ndahamya ko buzamugeraho ongera umubaze icyo kibazo
Ye, ikibazo twashaka kumubaza ni iki barimo kuduteganiriza twe abaturage twahungiye mu mu rwanda kandi twaba twifuza gusubira mu gihugu cyacu cy'amavuko ni iki barimo kudukorera kugira ngo dutahe turabyifuza cyane ariko twabuze inyura- inzira twanyuramo pascal urakoze cyane Ye, murakoze cyane namwe kuba mumpaye ijambo radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda duhamagare na sofoni sofoni
Sa- urakomeye
yego turaho mwiriwe namwe wiriwe neza uratangaza iki
rero nashaka kuvuga hariho ibintu wa- mu- bari bigeze kuvuga by'ubukarata batangisha uburezi bujya bwo kuvanguniriza bwa sekirite bw'umutekano
mu kihe gisagara N'ubu unye- Eh?
ni mu kihe gisagara
aha mu kinama muri komine ntahangwa aha mu- mu ikaratiye ngozi n'ubu bariko barabutangisha ubwo bukarata rero perezida yari yavuze ati maze basubire kubutangisha ariko tukabona baguma babutanga
ninde se ubutanga
hariho abajejwe ngo ni bya sek- abajejwe ngo ni bya sekirite nibo babutanga kandi utayatanze amafaranga bakaca bagenda bagutera ubwoba abajejwe sekirite batari abapolisi ni bande
si abapolisi ntabwo ari abapolisi n'abasivile bajejwe ngo sekirite
bafite ibibaranga ko bahi- ba- bashinzwe sekirite se
Eh, barafise utuntu tw'utubaji ariko rero ugiye kuraba neza urazi z'i burundi ko bigoye usanga bari muri ya misore nyene n'ubu bunye bari bahejeje kuyatoza ngaha muri ngozi ku rya kabiri we bagu- bayagutwaye
twebwe twanse kuyabaha ku kubera waraje ujejwe akazi kacu siho yarari eee
Eh, baca bavuga ati twe turagiye ariko muzobibona eee
hama bijya ibindi navyo nka bijya vy'im- bavuga ngo bagiye kwiyamiriza amakungu ibiki je mbona bijya bintu yuko bidabereye kimwe gusa Ah, tuba dukwiriye yuko abarundi twebwe nyene turaba ivyacu kuko amakungu ntazoza kudukorera umutekano cyangwa amakungu ntazoza kudutera mu bijejwe ibibazo abarundi baba bakwiriye kuvyikemurira bo nyene ye sofoni ndagushimiye
Eh, ga- gatonyi gatonyi gusaka mirindi Eh,
nashaka nanjye muze mu nawe ukuntu mwumva umwanya kabisa wo gutasha muri kijya kiganiro cyo gutasha
ndabwira abamfasha bari hariya hirya babampamagarira nimero yawe Eh.
bayishyingure neza noneho nzaguhamagare mu cyumweru gitaha uzatashye kuwa gatandatu
urakoze cyane imana igukizagire ye nawe
yego radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda maniraho innocent nawe anyandikiye kuri f- kuri whatsapp ati ndabifuriza isabukuru nziza voa innocent we ndagushimiye cyane ariko urongeraho uti ndasaba abarundi abaturanyi bacu b'abarundi kunga ubumwe bakumva ko mbere ya byose ari abarundi basangiye igihugu kimwe bakaba bagomba guharanira uburyo batekana kandi bakagarura ubumwe bwabo imbere y'amakungu ngibyo rero mu magambo makeya noneho duhamagare mariko marike mariko we mariko Re- ndumva ari kuvugira ahantu atanyumva sinzi ibyo arimo noneho duhamagare nadeje nadeje
wi urakomeye
ego namwe muri aho yego turaho turakomeye uratangaza iki
bon juste kuramutsa abajene kubakundisha amatalan ego kubakundisha
i- amatalan
talent bisobanure mu kirundi twumve
bon simbona ukuntu nokivuga mu kirundi cyiza Eh.
muga gusa ni nko kubaho ukuntu wipfuza nyene sinzi
reka noneho dufatanye turebe talent ariko hari ndagerageza kubivuga mu kinyarwanda hanyuma nawe unyunganire talent ni ukuvuga mbese impano umuntu yifitemo imbaraga umuntu yifitemo zo gu- zo gukora ibintu bishyashya kandi byiza
oya birashobora no kuba atari bishyashya bisanzweho mugabo gusa uwo muntu akabyiyumvamo gusa kenshi ugasanga atari naho yabyize yego niyo mpamvu navuze ngo bimwibereyemo we muri we
yego ahubwo yakwiga bikamwongerera nanone ubundi bumenyi butuma ashyira bwa bu- bwa bumenyi bwe yifitiyemo bwa bushobozi yifitemo bigashobora gutuma agira imbaraga zo kubikora ni ibyo ngibyo
yego nuko wowe se ku giti cyawe ukora iki na deje
bon ndi umunyeshuri wiga mu- muri kaminuza
yego mu kihe gisata
ntanguye kominikasiyo ah urashaka kuzaba umunyamakuru nawe se
yego
nuko nuko Nu- nu- uz- uzishingira radiyo uzishingira ikinyamakuru cyangwa uzakorera abandi
asa oya bishobotse ni ukwikorera apana ibyo gukorera abandi ubu ni umugambi mwiza noneho uranawe nawekoresha talo ufite hanyuma uzabigereho Yego.
yewe urakoze na deje
namwe murakoze yewe umugoroba mwiza
wa twese radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti zacu m- patrick nawe arategereje kuri telefone patrick
yego ndabumva uratangaza iki patrick we
icyo nshaka kuvuga ku bintu bibiri Mhm.
ikintu cya mbere ariko bigira kijyanye bigufi n'ibiganiro. yego yego icya mbere nshaka kuvuga ku bintu bijyanye n'ibiganiro bizobereye arusha yego
jeburema ndiko ndaraba neza abanyepolitike b'u burundi Mm.
nta muntu n'umwe akora akora ku neza arondera ineza umunyagihugu umunyagihugu mutoya Mm.
ahubwo nagira nsabe amakungu na leta y'u Burundi kuko turiko turaraba neza leta ihari uyu munsi bavuga ngo ni biringo ariko si biringo ahubwo n'ubukunzi bw'inda bw'abantu benshi bigira ngo ni abanyepolitike mu bisanzwe atari abanyepolitike by'ukuri niba bagiye bagiye kuganira kugira ngo barabe ingene igihugu uwuzoba yatowe n'abanyagihugu yotwara atwarira bose kandi agatwara neza leta nigende baganire barabe inzira bofata kugira ngo ibyabaye ntibisubire ariko niba bagiye bagiye kwironderera ibibanza nagira nsaba ama- a- leta na- n'amakungu ntaze abahe inzira kugira ngo bajye hamwe baganire kuko n'ubundi azoba ashaka ibibanza azogerageza uburyo bwose ateze akajagari mu gihugu kugira ngo ashobore kumvirwa n'amakungu cyangwa na leta aje hamwe aganire kugira ngo ashike kucyo ashaka Eh, icyo ni kimwe Waca nja- noneho icya- yego yego icya kabiri icya kabiri nacyo nshaka- nshaka kuvuga ku bintu bijyanye n'inzara iri mu gihugu cyacu ego inzara i- ku isi hose irabaho bivanye n'ihinduka n'ihindagurika ry'ibihe ingene zitagenze neza ariko ndiko ndaraba neza inzara abanyagihugu twe dufise ntituriko turicwa n'inzara ahubwo turiko twicwa n'abanyepolitike babi n'abategetsi babi ku ru- ku rundi ruhande uti abanyepolitike babi gute kuko abanyepo- abanyepolitike nibo ba- bafashe baza gusabira igihugu cyacu ibihano ariko ntibaraba ko imbere yo kudusabira ibihano hariho izindi nzira zo- imfashanyo zoza zigashikira umunyagihugu mutoya zitiriwe ziraca muri iyo leta bariko bavuga ko bafatiye ibihano ubwo baca basaba ibihano ngo babisabiye leta ahubwo babisabiye abanyagihugu Naho abategetsi- Umunyagihugu ariko aricwa naho abategetsi si ikosa ryabo ni iri
abategetsi na ubu rero umunyagihugu ariko aricwa n'inzara ku ruhande rw'abanyepolitike nibo bariko baramwica si inzara iriko iramwica kuko iyo baza kugira politike nziza bari kurondera ubundi buryo imfashanyo ishikira umunyagihugu idaciye muri leta hanyuma umunyagihugu ntiyicwe n'inzara uko turiko turabibona uyu munsi Eh, patrick ndagushimiye Abanyepoliti- ku bategetsi nabo nagira mvuge ku bategetsi nabo basanzweho yego
nabo i- i- ikosa ryabo bafise ni ni uko bafise abatekinisiye bari kuri tere bariko barafasha abanyagihugu mu kurima kijambere kugira ngo bagwize umwimbu ariko swivi nta swivi bariko barabagirira uwo ari we wese yitwa ngo ni umu- ngo- ngo ni umukozi ariko arafasha leta kugira ngo ngo umunyagihugu agwize umwimbu ariko yibereye mu byiwe Na- kandi muri leta aguma ahembwa leta iguma imuha amafaranga mugabo we yariraramiye nari karereka abanyagihugu ingene borima kijambere ariko arabafasha kugira ngo bashobore kwiteza imbere bagwize umwimbu Eh.
Ubwo kuri urwo ruhande naho Aha.
leta- abategetsi nibo babi nibo bariko barica abanyagihugu babicisha inzara patrick ndagushimiye cyane
nabo muragize neza ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mbibutse yuko nyine radiyo ijwi rya amerika iri mu isabukuru y'imyaka mirongo irindwi n'itanu imaze ishinzwe ni radiyo yose yose uko yakabaye ifite ibisata byinshi cyane indimi nyinshi cyane zo ku isi hose iyi rero radiyo ijwi rya amerika igisata cy'ikirundi n'ikinyarwanda yo imaze imyaka makumyabiri kuri telefone dufite jerome jerome jerome telefone ye sinzi uko bigenze noneho dufate eugene eugene
halo urakomeye
Ah, ndashima thomas kamirindi uratangaza iki rero
oya ndabanje kwipfuriza isabukuru nziza eh, abajurnaliste bose bo kuri radio voix d'amerique turagushimiye cyane pe
ego Mm.
hanyuma nanje eh, nashaka mvuge cyane cyane ku ibiganiro byimirije kuva ku itariki cumi na zitandatu Mhm.
nariko nde- nariko ndaraba eh, ndavye raporo ya- y'abazoja muri mpuze ya kuri lisa y'abazoja mu biganiro mu biganiro bizohuza abarundi muri hanze n'aba- n'aba- n'abari mu burundi Mm.
nkaca ndaba bamwe bamwe bafise eh, amabi eh, tuvuga ko yagira am- amabi tuzi ko bamwe bamwe hari abantu bakoze amabi cyane cyane yakwegeye igihugu mu kaga batabajene mu ibarabara bacisha bene aba- ba- bajene baricisha abajene baragira iki babaha Ariko, ibigwanisho, Eugene we.
barigiza eugene nkaca ndaba Eugene.
nkaca ndaba wi buretse mbere yo kuvuga abantu ngo bicishije abandi jya Mm.
ndumva urimo ku waba- uri kurega abantu nta nubwo uri kubarega ahubwo uri kubagira abanyabyaha kandi nta rukiko na rumwe rwigeze ruvuga ngo kanaka ni umunyabyaha kereka uwo inkiko sentare yavuze oya oya buretse twumvikane kurikirana politike y'uburundi Wa- buretse twumvikane politike no kwicana yego u- ni uburenganzira bwawe ariko none iyo uvuze ngo abantu aba nabo ukabashyira ukabadoma k'urutoki wa mugani w'abarundi ntabwo ari byo kubera ko ugomba gutekereza ibyo sentare ivuga urakoze cyane noneho duhamagare eric eric we
halo urakomeye
ego turashima imana namwe ku ijwi rya amerika yego uratangaza iki
Eh, je icya mbere eh, mbanje gushimira mwe mu mbaye umurongo yego ama icyo nse na- nashaka gutangaza uno munsi nashatse gutangaza Mm, icya mbere icyerekeye inyigisho mu mashuri ya leta mm, biragaragara neza ko inyigisho mu mashuri ya leta atakane- atakanovero zigifise n'ikimenyamenya ni uko kenshi usanga nk'abana b'abategetsi Si- ndibaza nta n'umwe yiga mu mashuri ya leta hey ku buryo njyewe mu bisanzwe aha kuva na kuva navuka niga mu mashuri ya leta ko ababyeyi banjye nta buryo bafite bwo kwinjira muri prive mhm, mugabo rero icyo- icyo saba nk'umwana w'igihugu nk'umwana akunda igihugu cyiwe nashaka gusaba minisitiri umushikiranganji eh, ajejwe indero wa- ego eh arabe ingene ikibazo ci- c'indero nu- eh, ivyigwa mu burundi bo- bobisubiramo ko honyine nk'ubu tumaze kumara nk'ukwezi nk'aba- nk'abagiye eh, premiere annee po- poste fondamentale mhm, muvyeyi ivyigwa vy'igice ca kabiri ntibiraza mhm, icyo rero kitubanya ikibazo ko kugeza n'ubu ntituriga ibyi- ibyigwa by'igice cya kabiri tugumye turindiriye kandi urabona ko na na trimestre iri mu guhera mhm.
urumva n'ikibazo Eh, niko se Eric we kuvuga ko wiga mu mashuri ya leta we ku giti cyawe ubona hari ubumenyi ukuramo buhagije buzagufasha mu buzima bwawe
yewe nigereranije n'abiga mu mashuri y'abigenga eh je ndibona ndibona ko ndi hasi kuko tuna- turiko turanaganira ndumva kwe hariho utu- hariho ibintu bandusha byinshi kandi tunganya nivo hariyo n'abo nsumba ugasanga mugabo bivanye n'ingene je niga n'ingene bo biga ugasanga biratandukanye rwose watanga urugero waduha urugero nk'i- nka- nk'ikintu muganiraho hanyuma ukumva bakurusha
yawa igifaransa eh igifaransa
Yo, igifaransa barakindusha sinzi n'ibindi n'ibindi eh usanga babi- babizi rwose Eh.
Ni umwana- ni- ni umwa- ni- ni umwana umwe ku ijana ushobora gusanga yatanguye mu mashuri ya leta usanga azi kuganira igifaransa Ah, ariko wowe na- ariko wowe ubwawe se Eric ushobora kuganira mu gifaransa n'umuntu
mu gifaransa eh ndagira ndagerageza ndagerageza
ngaho gira ibyo umbwira mu gifaransa numve
Eh, mubwire oya oya hapana kura yo eh eh aujongora kose kubera iki gerageza
ayi ikintu usanga nabuze amakosa ugasanga abantu bari abantu bari Bari kugutwenga.
bakajya bumva amakosa yanjye niwumva ko ari ibara ariko rero burya Eric mu kinyarwanda baravuga ngo ufite indwara iyo ashaka kuyikira arayiririmba ni ukuvuga iyo wamenye indwara ntabwo ugira ubwoba bwo kuvuga uti ndarwaye kugira ngo n'abandi bagufashe nyine uyikire Muga- mugabo nawe ntiwigwaye ntiwoca uja kuyiririmba kuri urya ashaka kuwupfa ukirondera aho uririmbira none uja kuririmbira Eh.
ushaka kuwupfa aho uba wishoye yego nuko reka nizere yuko umushikiranganji ujejwe indero yabyumvise hanyuma bazarebe uko babikosora Eric urakoze yego namwe murakoze rwose radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda noneho duhamagariye emmanuel ariko ntabwo ari uwo twigeze kuvugana tugitangira emmanuel wiriwe neza
niwe isabukuru nziza urakoze cyane uratangaza iki
ngo njyewe icyo nashakaga gutangaza ni uko uwo munyagihugu uri mu rwanda wavuze ko baba bashaka gutahuka bakabura uburyo batahuka ariko ntabwo mwamubajije niba ambo yatanze icyumviro avuga ngo umugore atumire umushikiranganji umushikiranganji w'amakungu ariko ntabwo yavuze neza niba ari abanya- niba ari mu rwanda bamubuza gutahuka cyangwa se niba ari ku mupaka ku ruhande rwe- rw'igihugu cyiwe icyo kintu mwari kukimubaza kugira ngo tumenye impamvu abo bantu bari kubuza gutahuka
nikoze n'umushikiranganji niba anabyumva cyangwa niba agira icyo nawe azobo- azobone aho ahera arimo arasigura byaba byiza murebye nimero yiwe mukamubaza kugira ngo ibintu byumvikane kuko cyaba ari ikibazo abantu bashaka gutahuka ugasanga barimo bara- barabakumira kandi leta yaba ishishikariza abantu gutahuka
Ah, ariko rero manwe hari akantu ahari sinzi ukuntu nabivuga ariko rero n- hari igihe numva abategetsi b'abarundi bajya bavuga yuko ngo hari abantu babuza abarundi gutahuka cyane cyane ku rwanda ndabivugira nko ku bategetsi bo mu kirundo tuvuge bigeze kujya babivuga ubu sinzi aho biba- babigeze babi- uko bimeze noneho ariko rero iyo ngiyo nayo nimba ari uguterana amagambo iyo umutegetsi abyivugiye n'ubu byivugiye ntabwo ari jyewe uba ubimuvugiye ibyo ari byo byose urumva nawe ko umushikiranganji nimba hari abategetsi bategekana yagombye kuba abizi nawe urasobanukiwe Ni ukuvuga ngo ni ukuvuga ko we yavuze ko ari mu rwanda yego
ko bashaka gutahuka bakababuza uburyo yego
ambo sinzi rero niba leta y'u Burundi ishobora kugera mu rwanda ikabuza uburyo umunyagihugu ushaka gutahuka cyangwa se niba bikorwa n'abo bantu aho bari ibyo ari byo byose burya abategetsi barabizi reka baza- bazishakira igisubizo urakoze cyane
Eh, ariko mwari kumubaza kugira havemo konviziyo kuko cyaba ari ikibazo cyaba ari ikibazo abantu bashaka gutaha bakabuzwa kuko byagiye binagaragara ko hari n'abantu benshi bagiye batoka ama- amakambi iyo ngiyo baka- ese manwe bakaza bakavuga wowe uri umunyarwanda cyangwa uri umurundi
ngenda atuye ngaha mu kirundo ngenda umurundi ye noneho ukumva abantu bari mu mahanga mu buhungiro aribo badashaka gutaha
oya ntabwo mvuze ngo nibo badashaka gutaha ariko harimo abashaka gutaha bakabuzwa nk'uko uwo nguwo yabivuze yanabivuze ni akarorero yatanze Ah,
ko bashaka gutahuka bakagira itema none mu mubarize ari kubaza umushikiranganji icyo babateganyiriza kugira ngo batahuke ye umushikiranganza azamusubiza azamusubiza nicyo ashinzwe kubera ko abashikiranganji barebera abanyagihugu urakoze
baba murakoze namwe murakoze kuri mbi.
ye urakoze cyane rwose isabukuru nziza ni imyaka mirongo irindwi n'itanu radiyo ijwi ry'amerika imaze ishinzwe ubu rero niyo sabukuru turimo twizihiza muri iyi minsi dusigaje nk'iminota itanu gutyo itanageramo cyane kandi dufite laurent na louis bategereje ndabasaba kuvuga amagambo magufi laurent
yego urakomeye
cyane cyane amagambo magufi rwose mbese ubyina uvamo
na cyane cyane ndanyarutse yeee
ngaho iki- ni ukuvuga ikibazo cyanjye nagomba kuvuga ni ni ku bijyanye n'indero nk'uko bagenzi banjye bariko barabivuga nawe uri umunyeshuri
yenda umunyeshuri yego
ubirabye uraraba ugasanga mu bijyanye n'indero kabisa ibintu
laureni
wi bandanya
yego hanyuma rero tubirabye dusanga kenshi leta irabibona kandi n'abajejwe ubushikiranganji kenshi ishi- izo ngorane barazibona Ah,
tukaba twobandanya tubasaba ko kabisa bakwiye kuraba kuko ubiravye abanyeshuri muri iki gihe usanga mu mitwe yabo kenshi abanyeshuri ni ibintu bishashagirana gusa ntabwo iyo ibintu vy'ivyigwa canke ubumenyi burimwo mm. ariko namwe umenya mwisuzugura
na cyane cyane nyine turisuzugura kuko nawe tuba duhagaze rego ubundi bavuga mu kirundi mu mwuko n'ikiriko iyo mu mutwe watakirimo ariko wumva wakwiyemera Ye, bandanya
Eh, hanyuma noneho rero nka nka- hari umugendanyi avuye ku murongo witwa erike Ah,
nagomba kumutera intege nimba akeka arumviriza ijwi rya amerika ubundi burya na- nubwo mwarimu yakwigisha arakwigisha ariko ntabwo yakwigisha kuvuga ururimi mm.
agerageze aza arabivuga avuga amakosa bamukosore dusangiye ishuri ari muri poste ndi muri poste ariko ubundi kuvuga ko azobivuga nta- imyanya iriko irahera amashuri ari kurangira nagerageza byige yige kuvugana n'abandi byaba byiza cyane wowe washobora kuvuga igifaransa ubu ngubu
Ab- ntabwo ntabwo igifaransa nakivuga nyine ari- nubwo noshyiramo amakosa ariko ntabwo nareka kuvuga noneho gira icyo umbwira mu gifaransa nk'interuro ebyiri twumve
nk'iki se Ni- uko uko iwanyu bimbura uko iwanyu mworora
Ah, bon, en, en fait, de mon- en fait, que je peux te dire que euh, ici au Burundi, euh, il y a beaucoup de, euh, de, de la population vraiment pratique l'élevage et l'agriculture, mais euh, il y a des différentes, euh, euh, peut-être quoi, il y a les, les vaches, il y a les chèvres, il y a les petits, les petits vraiment, les petits, euh, euh, euh, euh, les petits euh, élevages, les petits élevages, mais ah, peut-être que euh, je je n'ai pas vraiment. euh, je ne peux pas me mettre vraiment sur la ligne et tout parce que je ne peux pas bien euh, tout préparer vraiment. et, euh, merci beaucoup.
merci beaucoup laurent ibyo ari byo byose koko wowe uragerageje kandi abarimu barakumva koko bumvise na nivo y'igifaransa cyawe bumvise nivo nanjye mvanze ibifaransa n'ibinyarwanda urakoze cyane noneho duhamagare louis ndabona ari nawe ugiye kudusoreza iki kiganiro ku ijwi ry'amerika louis
wi urakomeye
ego ni sawa yewe ufite umunota umwe n'igice gusa
ego inge ngerageze murakoze nabifuje isabukuru nziza urakoze cyane rwose ego hamwe radiyo ndayikunda ijwi rya amerika turagushimiye pe
je nagomba ndabasabe narifite utuntu tubiri mvuga icya mbere ngomba mbere ko nagomba ndabasabe mudorabe mwenseremo agaporogaramu k'ijambo ry'imana oya ntabwo kugira noneho eh?
oya louis ibyo ntabwo ngewe Ah.
nabikwemerera ku giti cyanjye ariko icyifuzo cyawe ndakigeza ku bankuriye kubera ko nibo batunganya porogaramu twebwe tukazishyira mu bikorwa ariko rero igitekerezo cyanjye ni uko iyi radiyo idafite iyo ntumbero yo gushyiramo ibintu bijyanye n'amadini
yego eh kuko iby'imana byo ni iby'imana simbizi ariko iby'amadini byo ngerageza ku- kubyumva nkurikije n'ukuntu tuganira n'abantu ibyo ari byo byose icyifuzo cyawe ndakigeza ku bankuriye urakoze ego murakoze akanyuma mpereza ko eh mu ijambo rigufi Ndashaka- cyane ego mwi- nashaka murani ya porogaramu obama yazanye ya yari nashaka muzorabe ingene mu burundi mudutumira abagize ziriya foromasiyo baka- bakabitwumvisha twebwe abantu tukirugwaruka eh kuko turabikeneye cyane bwa turabe ko natwe hariho icyo twokwisekana kuko n'igihugu ntikiriko gitembera neza mu bintu bijyanye n'ubutunzi ne- be n'ubuzi ye Lo- louis iki gitekerezo cyawe nacyo tuzareba uko tugishyira mu bikorwa urakoze cyane radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda inshuti mwese uko mungana ndabashimiye cyane turongera mu kanya saa kumi n'ebyiri mu makuru maze rero imana ikomeze ibaho umugisha murakarama